iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho ku rubuga rwa interineti mutwumvira kuri www akadomo radiyo yacu voa akadomo komu mwiriwe neza inshuti mwese muduteze amatwi niyedirwe mubasuhuza kandi mbaha ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba muri aya makuru turi kumwe kandi na fide niyo ngabo kaze mu biganiro byacu jewe ngiye muri ibyo biganiro ngiye gutembera ngiye kugira ngo turondere koko imisho ku barundi ku bibazo bibangamiye abarundi ibibazo by'inzara ya minsi yose ubona yuko abarundi bibabangamiye ibibazo by'ubukene nicyo kitujanye ugiyeyo rero ugenda witeguye uwo ni silivesite ntibantunganya wigeze kuyobora uburundi avuga ku biganiro bihuza abarundi biteganyijwe mu mujyi wa arusha mu gihugu cya tanzania
ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi amnesty international risaba leta y'u Burundi gusubira ku ngingo yafashe ku bijyanye n'agateka ka muntu mu gihugu
umujyanama wa perezida donald trump mu bijyanye n'umutekano mike flynn yeguye ku mirimo ye
Kim Jong Nam avukana ku muvyeyi umwe n'umutegetsi w'igihugu ca Korea ya ruguru Kim Jong Un yagandaguwe ejo ku munsi wa mbere mu gihugu ca Malaysia
izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya gato mugume ku maradiyo yanyu amakuru yo kuri uyu mugoroba reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi fidel urakoze edi dutangure ku nkuru ijyanye n'uburundi mu itangazo ryanditse ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi amnesty international ryarungikiye inama rusange y'ishyirahamwe mpuzamakungu y'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe agateka ka muntu rimenyesha ko mu mezi ya vuba leta y'uburundi yafashe izindi ngingo zigeramira kurushiriza amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki ibyo byiyongeye ku ngingo zikomeye zaza zafashwe kuva ibibazo bya politiki bikomeye bitanguye mu burundi mu kwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ishyirahamwe amnesty international ivuga ko abamenyeshamakuru n'abaharanira agateka ka muntu batari bake bategerejwe guhunga igihugu kuva uruhagarara mu bya politiki rutanguye mu burundi iryo shyirahamwe rimenyesha ko mu basigaye mu gihugu ibikorwa byabo bitoroshe na gato mu gihe gukurikirana ibikorwa byabo byabagize ko ingaruka zikomeye cyane iryo shyirahamwe ritangaza ko ibyabona n'abasinzikajwe n'ibyaha biryoza agateka ka muntu bafise ubwoba bwo kuvuga ibyabaye ku mugaragaro ishyirahamwe amnesty international ritangaza ko irengero rya marie claudette kwizera aharanira agateka ka muntu yazimanganye ku itariki icumi z'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu n'umumenyeshamakuru jean bigirimana yazimanganye ku itariki mirongo ibiri na zibiri z'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu gushika ubu ritaramenyekana ishyirahamwe amnesty international imenyesha ko ivyo bifatanije n'ingingo zo gukandamiza ziherutse gufatwa harimwo ingingo zo kwihora ku bashingwamanza baharanira agateka ka muntu kugara amashirahamwe ategamiye leta no gushiraho uburyo bushasha bwo gukurikirana ibikorwa vy'amashirahamwe ategamiye leta vyerekana ko leta ya Burundi iriko ituma abajejwe agateka ka muntu batorohererwa na gato mu bikorwa vyabo ishyirahamwe amnesty international ivuga ko kubera uburundi buri mu nama y'ishami ry'ishyirahamwe onu rijejwe agateka ka muntu butegerezwa kubahiriza ibisabwa ku byerekeye gukomeza no gukingira uburenganzira bw'ikiremwa muntu leta y'u Burundi kandi itegerezwa gukorana neza n'inama y'ishami ry'ishyirahamwe onu rijejwe agateka ka muntu ishyirahamwe amnesty international imenyesha ko ibihugu bigize iyo nama bityoza bikomeye agateka ka muntu bishobora guhagarikwa n'ikoraniro rikuru ryayo ishyirahamwe amnesty international isaba inama y'ishyirahamwe ry'ishami ishami ry'ishyirahamwe onu rijejwe agateka ka muntu gusaba leta ya Burundi gusubira ku ngingo zigeramira amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike no gufata ingingo zirekurira ibiganiro nyakuri bidakumira ku bibazo bikomeye mu gihugu kurekurira abakozi b'amashirahamwe mu karere n'amashirahamwe mpuzamakungu ajejwe agateka ka muntu gushobora kugira amatohoza atantambamyi ku bijanye n'ityozwa ry'agateka ka muntu mu gihugu hamwe no gusubira gusubira bidatevye ku ngingo yayo yo kuva muri sentare mpuzamakungu mbanavyaha muri uganda leta zunze ubumwe za amerika zizoha ico gihugu amafaranga arenga miliyoni mirongo ibiri na zitanu y'amadolari agenewe gufasha ico gihugu guhangana n'igitigiri kinini c'impunzi zihunga intambara mu karere ko muri afurika mu buseruko ivyo vyatangajwe na ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika muri uganda ku mugwa mukuru kampala no musi wa kabiri igihugu ca uganda cakiye impunzi zirenga umuriyoni hafi y'ibihumbi amajana indwi muri bo bahunze ingwano iri mu gihugu kibanyi ca sudani yo mu mpanuko kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika muri uganda debora malak yahayagije inyifato y'igihugu ca uganda ku vyerekeye impunzi yarashimiye ico gihugu kuba cagumye cuguruye imiryango yaco ku mpunzi amafaranga leta zunze ubumwe za amerika zatanze azokoreshwa mu vyerekeye amazi meza n'isuku mu makambi y'impunzi kurwanya amabi akorwa bifatiye ku gitsina hamwe no kubandanya gukingira impunzi ambasaderi debora malak yasavye ibindi bihugu gufasha kurushiriza ishami ry'ishirahamwe mpuzamakungu onu rijejwe impunzi hcr n'ibindi bihugu vyakiye impunzi ishirahamwe mpuzamakungu onu ryatangaje ko impunzi z'abanyesudani yo mu mpanuko bashitse mu gihugu ca uganda kuva mu ntango z'uyu mwaka iryo shirahamwe rimenyesha ko ibitigiri by'izo mpunzi muri iki gihe biriko vyiyongera mu gushika ku mpunzi ibihumbi bine ku munsi radiyo ijwi ry'amerika i washington dc tuve mu karere ka afurika tuze hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho perezida donald trump umuhanuzi wiwe ku bibazo byerekeye umutekano Michael Flynn yatanze imihoho ni nyuma y'amakuru yatangaje ko yabesha abategetsi ba leta ku migenderanire yiwe n'Uburusiya mu ikete ryo gutanga imihoho General Flynn yatangaje ko yahaye amakuru atuzuye icegera cya perezida Mike Pence hamwe n'abandi ku biganiro yagiranye kuri telefone na ambasaderi w'Uburusiya muri Amerika amakuru yasohotse mu binyamakuru The Washington Post na New York Times ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye yatangaje ko Flynn yaganiye na ambasaderi w'uburusiya ku bihano leta ya obama yafatiye uburusiya ivyo naho leta ya perezida trump ihakanye ko ivyo biganiro bitari vyerekeye ico kibazo abasenateri batari bake b'abademokrate basavye tohoza kuri flin mu gihe abandi basavye trump kumwirukana mu mabanga ajejwe ikinyamakuru the washington post catangaje ko ibiganiro kuri telefone hagati ya michael flin na ambasaderi wa w'uburusiya sergi Kisle Kislyak vyabaye mu gihe leta ya President Obama yariko itegekanya gufatira ibihano Burusiya. President Trump yihutiye kugena uwundi mu General Keith Kellogg yafashe akaruhuko ko mu zabukuru kuba umuhanuzi wiwe vy'agatekanyo ku bibazo vyerekeye umutekano w'igihugu. Kim Jong Nam avukana ku muvyeyi umwe n'umutegetsi mukuru w'igihugu ca Korea ya ruguru Kim Jong Un yagandaguwe ku munsi wa mbere mu gihugu ca Malaysia ku bw'amakuru yatangajwe na leta ya koreya y'epfo itorokanziro ry'amakuru rya koreya y'epfo yonhap ryatangaje ko kim jong nam yishwe n'abantu babiri b'igitsina gore batamenyekanye bo muri koreya ya ruguru kivuga ko bakoresheje inshinge ziri mu burozi ku kibuga mpuzamakungu co mu mukuru wa malaysia kuala lumpur imbere y'uko bahunga bafashe itagisi kim jong nam avuga ko yari arindiye indege ku kibuga c'indege co ku mugwa mukuru wa malaysia kuala lumpur igihe yumva atameze neza acarungikwa mu bitaro ashitse mu bitaro umuganga yasanze aza yasandavye umutegetsi mukuru w'igipolisi ku mugwa mukuru wa uh, Malaysia Kuala Lumpur Abdul Aziz Ali yatangaje ko impamvu z'urupfu rwa Kim Jong Nam rutazomenyekana gushika ibipimo biherahejwe Abdul Aziz Ali avuga ko atanumwe arafatwa ku bijanye n'urupfu rwa Kim Jong Nam Kim Jong Nam yigeze kubona ko ari we yari kuyobora Korea ya ruguru yamara imigenderanire yiwe na se wiwe Kim Jong Il yaratosekaye ni inyuma y'uko agerageje kwinjira mu gihugu cy'ubuyapani akoresheje viza atari y'ukuri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe aho yashaka kugendera ikibanza cha disneyland kuva icyo gihe kim jong nam yabaye mu buhungiro umwanya munini mu ntara ya makawu y'igihugu cy'ubushinwa
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikaze mu makuru yacu avugwa mu karere k'ibiyaga bigari kuri uyu wa kane mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania hazatangira ibiganiro bihuza abarundi byatumiwe n'umuhuza Benjamin Mkapa impande zirebwa n'ibibazo mu Burundi zikomeje kutavuga rumwe ku bijyanye n'ibyo biganiro leta y'u Burundi yakomeje kuvuga ko itazigera yicarana n'abagerageje guhirika ubutegetsi mu gihe bamwe mu batavuga rumwe na leta bo bavuga ko badafitiye icyizere umuhuza Benjamin Benjamin Mkapa abagize urunani Sinared bamaze gutangaza ko batazitabira ibiganiro ariko ko bazohereza intumwa kugaragariza impungenge bafite kuri telefone turi kumwe na bwana Jeremy Minani ni komiseri ushinzwe itumanaho muri Sinared bwana Minani mwashingiye kuki mufata icyemezo mwafashe
twashingiye ku ku ngingo twafashe mu kwezi kwa mbere itariki zimwe uno mwaka aho twiyamiriza umuhuza benjamin mukapa tuvuga yuko afite ahengamiye bivanye n'amajambo yari yashikirije igihe yaheruka kugendera uburundi twavuga tuti amatati dufitanye n'uwo muhuza aracariho ntarahera ntacyo tuma rero tujya mu biganiro atunganije ariko kubera ko twemera ibiganiro kandi tudatera akarere twavuga tuteka dutume intumwa zigenda gusigura aho duhagaze zongere zibutse n'ayo matatu dufitaniye n'umuhuza benjamin mukapa bivanye n'uko byagaragaye ko ahagarariye ku ruhande rumwe arirwo ruhande rwa leta ihari uno munsi mu burundi izo ntumwa zanyu se zizahura nande zizabona nande ninde muzagezaho izo mpungenge mufite
twari dusanzwe tunafitaniye umubonano na benjamin mukapa utashoboye kuba imbere y'uko ibi biganiro bitangura izo ntumwa rero zizobonana na benjamin mukapa zimushyikirize amakenga dufise kuri ibi biganiro bikumira zongere zinamumenyeshe ko tuguma tumusaba ko yokinjura muri ayo mabanga hanyuma zongere zibonane n'abashigikira ibiganiro aba baserukira ibihugu byabo aba baserukira ishyirahamwe mpuzamakungu n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika tujye tubibutse ko tutanga ibiganiro mugabo twanka ibiganiro bikumira tumwe tubereke aho urunani senaride ruhagaze mu gutorera umuti ikibazo gihanze uburundi niba atari ibanga izo ntumwa zanyu zizaba zigizwe n'abande
zizoba zigizwe n'abarongoye urunanise na rebe uno munsi bose bazoba barimwo eka hariho n'abandi bakeya bazobaherekeza mugabo umukuru w'urwo runani n'ibyegera by'iwe bazoba bari muri izo ntumwa zizogenda kubonana zoja yarusha urutonde rwasohowe n'ibiro by'umuhuza rwagaragaza ko umuyobozi wanyu muri iki gihe dr jean minani yatumiwe ariko bagasaba ko ibyo byabanza kwemezwa n'uburundi bagakuraho imitahe bari bafitiye bwana minani ibyo murabivuga hiki
ibyo biri mu byo byatumye tunakura ko icyizere muhuza kuva n'ambere uku guhengama uku gukorana n'uruhande rumwe mu gutumira urumva ko ibyo n'akamaramaza nibyo nabyo byerekana yuko uwo muhuza n'umugore wiwe by'ukuri bafite aho bahengamiye kuko mu butegetsi bw'ubujumbura ni uruhara rumwe mu baharira ntirufise ibyo rutanga ngo rukure ko ngo rutegeke umuhuza ko uyu rutumirwa cyangwa uriya ntatumirwe n'akamaramaza rero nicyo gituma tuvuga tuti amatatu dufitaniye n'umuhuza ntarota ahera ejo cyangwa hirya y'ejo n'ifoto itarahera bwana jeremy minani komiseri ushinzwe itumanaho muri sinaredi turagushimiye cyane ku bw'akanyu duhaye kugira ngo tuganire
ndabashimiye n'andi makosa tukivuga kuri iyo nkuru ijyanye n'ibiganiro bihuza abarundi hari abakomeje kugaragaza impungenge ku rutonde rw'abantu batumiwe bamwe bakemeza ko hari abadakwiye kuba bari kuri urwo rutonde ariko hari n'abandi basanga ibyo biganiro bidakwiye kugira uwo biheza abo barimo uwahoze ayobora uburundi Sylvestre ntibantunganya amaze kubibwira mugenzi wacu Frederic nkundikije
birumvikana yuko hagira imigwi y'abarundi igira icyo ivuze ku rutonde umuhuza yatanze birumvikana kuko je ndibaze ko tumaze gufata inzira ya demokarasi iha uburenganzira abarundi abantu kugira ijambo bavuze ku kibazo kiniki babonye mugabo kandi birashobora kumvikana ko umuhuza nawe agira ati ndubiye aba bantu kugira ngo ndabe ingene ikibazo abarundi barimwo cotora umuti u- ugatuma turengana ukwama muri nankana igihe cose tuje novuga nti mbere biba- bibaye ngombwa nabo bantu bagirizwa nk'umuntu akabaza ati mbere ntahe koko muri ibyo bi- mu byo biganiro akerekana urwo ruhara bagize hanyuma n'uwo muntu uba akigonanwa iyo akigonanwa akabona ati iki kintu bigikwiye koko tugatera imbere mu nzira ya demokarasi umuhuza yarigeze gutangaza ko abantu bafise umutahe bakurikirana bategerezwa kurenguka imbere y'ubutungane batategerezwa kuja mu biganiro ikintu mwibaza coba catumye ahindura imvugo niki jewe ntavyo byibaza n'ukuri ariko ndabesha nagiye kumuja mu mutwe kandi ntabishoboye muri kino gihe ngira ngo turiyo sawa yabivuze ibyo umuntu arashobora kurondera iyo byavuye je ndibaza yuko ubu u abantu benshi bagira bati turarushe kwere kuko abantu bariko baravuga ngo bariko baraganira ahubwo nibagire baheze haboneke ikivuyemwo tuzagisahiriza uburundi ntitwame muri nankana nk'uko narikubwiye mu kanya gaheze wihweje indyane ziri eh, mu batumiwe eka mu migambwe no mu mashyirahamwe hano vuga cyane cyane umugambwe iprona urundi ruhande eh, rwacitsemo ibindi bice nka bibiri nkavuga cyane cyane no mu hari senarede aho abategetsi bagiranya kuguma ku butegetsi kurenza ikiringo mwihweje kandi ni n'amakuru avuga ko abatumiwe harimo abafise umutahe wakurikirana muribaza ko ibyo biganiro bizotangura n'ibyatangura bikagira icyo bivuyemo jewe ngiye muri ivyo biganiro ngiye gutembera ngiye kugira ngo turondere koko imisho ku barundi ku bibazo bibangamiye abarundi ibibazo vy'inzara ya misi yose ubona yuko abarundi bibabangamiye ibibazo by'ubukene nico kitujanye ugiyeyo rero ugenda witeguye kugira ivyankenerwa vyose kugira ngo ivyo ushobore kubishikira nivyo mu burundi hari ingorane mu migambwe siyo yonyine yavuze ni mu migambwe yose twakwita ko ari imigambwe mikuru muri kino gihugu urabona ko muri ino myaka cumi iyo migambwe yagiye ingi- yagiye ingo- yagiye igira ingorane ikizogira rero umugambwe gukomera ni ingene uzokwerekana inguvu n'ubushobozi ifise kugira izo ngorane abarundi babona kandi bumva bazirengere bongere bazirengere bazana ibiteza imbere kino gihugu cacu abarundi batari bake bakunda kuha ikiganiro iradiyo ijwi ry'amerika bavuga ko bamaze kuruha n'abarundi cyane cyane abanyapolitike bamaje mu biganiro ataco bivamwo bimara igihe maze indiyane zigasubira zikaduka zikaduka cyane cyane igihe cyose amatora yegerejwe mbega ikintu mubona cokura mu nzira izo ntambamyi eka cosubira kwizeza abarundi benshi niki naho nyene bogenda muri ibi biganiro abantu bakavuga bati kugira dutegure amatora azovamwo inyishu ku bibazo byacu ni ukuvuga amatora azoshira mu nzego z'igihugu abantu bizewe n'abarundi twafata ingingo izi n'izi n'izi n'izi ntihazogire uwongera kuvuga ngo amatora yibwe yateguwe nabi ica kabiri ni uko amatora aheze bamaze kuvuga bati naka yatsinze canke naka yatsinzwe uwatsinze n'uwatsinzwe ntibatsindaneho ahubwo uwatsinzwe akabwira uwatsinze ati ndagukeje ku neza y'igihugu cacu twese twagwanira eh, kuza kurongora ica gatatu ukamenya yuko demokarasi itari gusa mu matora hari n'ibindi biyiranga na cane cane mu kwishyira no kwizana kw'abantu mu mice myinshi bashobora gukoreramwo mu gihugu ca- cabo mu kanya gatoya cyane rwose aho ibyo biganiro bizotangwa ku munsi wa kane bizosozererwa haheze nk'iminsi itatu eh, murizeye rero ko abarundi bazovayo bapfunditse ibintu bishobora kweza agatima abarundi nibatagira ijambo riboneka rishasha rizoba rivuyemwo bamenye yuko ukubizigira kw'abarundi kuzogenda ahubwo kugabanuka cane rwose perezida silvestre ntibantunganya yahoze arongoye uburundi murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye Eh, nawe urakoze
arakoze na frederic nkundikije ku bw'icyo kiganiro umucamanza mu rukiko rukuru mu rwanda yanzuye ko atazumva abatangabuhamya bashinjura bwana bernard munyagishari ku byaha bya jenoside n'ibyibasiye inyokomuntu umucamanza aravuga ko abo batangabuhamya baba b'imbere mu gihugu ndetse n'abo hanze yacyo batagaragara ni nyuma y'igihe abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza bashikirije ko hirya no hino bashikiriza hirya no hino abashinjura ni inkuru y'um- bashakishiriza hirya no hino abashinjura bwana munyagishari mu mbabarire ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubuza umucamanza mu rukiko rukuru mu rwanda yafashe umwanzuro wo kuzaca urubanza nta mutangabuhamya ushinjura munyagishari yumvise nyuma y'igihe abanyamategeko bahagarara inyungu z'ubutabera bashakisha hirya no hino bakababura kuri iyi nshuro abanyamategeko Brice Bikotwa na mugenzi we Jeanne d'Arc Umutesi basobanuriye umucamanza raporo ku nyandiko z'ibanga bari bakuye mu rugereko MICT rwasimbura urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania izo nyandiko z'ibanga bazisaba bavugaga ko urwo rugereko rwemeje ko hari abatangabuhamya cumi na batandatu bari hanze y'u Rwanda bifuza kuzashinjura munyagishari ibyaha bya jenoside n'ibyibasiye inyoko umuntu aregwa n'ubushinjacyaha gusa igisubizo bahawe mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere n'ubwanditsi bw'urwo rugereko nk'uko abo banyamategeko babisobanuriye umucamanza bavuga ko ntacyo kibafasha baravuga ko kitagaragaza imyirondoro yuzuye y'abo bifuje gushinjura uwo bahagarariye ndetse n'aho baherereye ku bw'iyo mpamvu aba banyamategeko bahagarara inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa munyagishari bakeka ko kuva urugereko rwemeza ko abo bifuza kuba abatangabuhamya bahari kandi banakozweho iperereza ry'ibanze urugereko rushobora kuba hari amakuru y'ibanze rutabahaye ku mpamvu bagishidikanyaho basabye umucamanza mu rukiko rukuru mu rwanda kubafasha mu bubasha ahabwa n'amategeko agakorana n'urugereko mict ruri yarusha muri tanzania akabaza imyirondoro y'abo bifuje gutangira ubuhamya bwabo mu mahanga bashinjura uwo bahagarariye bwana bonaventure rubega uhagarariye ubushinjacyaha muri uru rubanza yabwiye urukiko ko ubushinjacyaha bushyigikiye inzira zose aba banyamategeko banyuramo ngo bagere ku bimenyetso bishinjura munyagishari bahanganye ariko ashimangira ko nk'ubushinjacyaha ahagarariye butabona impamvu aba banyamategeko basaba urukiko kwinjira mu murimo batangiye wo gushaka ibimenyetso bishinjura uregwa yavuze ko niba koko ibimenyetso byaturutse muri arusha bigaragara ko bituzuye abo banyamategeko bareba ahandi bajuririra hatari mu rukiko rukuru ruburanisha munyagishari asaba ko abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa munyagishari bakongera bakandikira ubwanditsi bw'urugereko mict barutakambira ko bifuza kubona ibyo bimenyetso aba banyamategeko bibukije ubushinjacyaha ko urubanza baburana rutoroshya ari urubanza rw'inshinjabyaha bityo ko binabaye ngombwa umucamanza yakwishakira ibimenyetso bigamije gufasha impande zombi ziburana byateye umucamanza kwiherera maze nyuma y'iminota isatira isaha azayanzura ko ubusabe bw'aba banyamategeko bikotwa na umutesi nta shingiro bufite yanzuye ko munyagishari yagize uruhare rwo kubuza metere john hakizimana kugira amakuru na make yaha abahagarariye inyungu z'ubutabera uyu watangiye yunganira munyagishari urukiko ruvuga ko yashoboraga gutanga amakuru yafasha muri uru rubanza yavuze kandi ko na munyagishari nyiri urubanza ubwe yimanye amakuru ku batangabuhamya yumva ko bagombye kuba bamushinjura kubera izo mpamvu zose umucamanza yanzuye ko azaca urubanza nta wumviswe mu bashinjura munyagishari kuko batagaragara iby'izi nyandiko z'ibanga zari zisigaye arizo kimenyetso kimwe rukumbi cyashoboraga gufasha mu gushinjura munyagishari nibutse ko mu batangabuhamya bari imbere mu magereza yo mu gihugu abahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza rwa munyagishari babagezeho mu bihe bitandukanye bakanga gushinjura munyagishari baranga ko ubuzima bwabo bwajya mu kaga kuko bemeza ko hari n'izindi manza bashinjuyemo bikabagiraho ingaruka bwana bernard munyagishari w'imyaka mirongo itanu n'umunani y'amavuko yoherejwe mu rwanda n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda rukorera arusha muri tanzania yahageze mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu kuburana ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu n'ibyaha ubutabera bw'u rwanda bumukekaho ko yabikoreye mu cyahoze ari perefegitura ya gisenyi ubu ni mu burengerazuba bw'u rwanda nubwo yikuye mu rubanza ibyaha byose ubutabera bw'u rwanda bumukurikiranyeho munyagishari arabihakana akavuga ko ubutabera bw'u rwanda bumutwerera ubwenegihugu bugamije gukora icyo yita kumuzirikaho ibyaha kuko yemeza ko ari umunyekongo ku itariki ya makumyabiri n'umwe z'uku kwezi kwa kabiri nibwo umucamanza azakira imyanzuro ya nyuma ku baburanyi bombi uwo munsi ni nabwo ubushinjacyaha buzasabira ibihano uregwa erike bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
Pastor P, respect my Habibi, come close, sweet.
habibi ni indirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda the ben eh, iyi ndirimbo tuyicuranze mu gihe eh, buri mwaka ku itariki ya cumi na kane gashyantare hirya no hino ku isi hizihizwa umunsi wahariwe abakundanye cyangwa se ze- se valente no mu burundi uyu munsi wizihijwe mu ntara y'amakamba mu majyepfo y'u Burundi uwo munsi abaturage barawuzi ariko ibibazo birimo ubukene bituma batawizihiza umunyamakuru w'ijwi ry'amerika fidelite yishatse yanyarukiye muri iyo ntara y'amakamba aratubwira uko babona umunsi wa sevalante uko umwaka utashe tariki cumi na zine z'ukwezi kwa kabiri mu burundi co kimwe no ku isi yose harahimbazwa umunsi wahariwe abakundana mu gisagara ca bujumbura uyu munsi ugaragazwa ahanini n'amashugwe adandarizwa hagati mu gisagara nyamara mu ntara ya makamba nta kimenyetso nyezina kigaragaza ko uyu munsi uhimbazwa twabajije bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca makamba cyane cyane abamaze imyaka iri hagati y'itanu na mirongo ibiri bagize ubugeni ku bijanye n'ihimbazwa ry'uwo munsi mukuru wahariwe abakundana izinzo nyishu baduhaye uwo munsi mukuru urakunda kumuca mu matwi umukobwa igiti cy'iwanje ndabiheruka kera nkiri umuadoresa mugabo umariye kubaka ni gake ndabyibuka cy'umunsi mukuru ndawutegura ariko kubera ubukene mba mfise umudamu wanjye akabona uwo munsi mukuru ko twawuhimbaza ariko ca tubona n'abana ntibikunda ko bafungura ca tuwihoza ariko ntikibuza yuko tuma twubakanye neza kubera ubukene budaturuka kuri twebwe nka jewe akarorero jenda wihimbaza kubera jenda umufasoni yubatse ntegerezwa kuwihimbaza umugabo wanje tumaranye imyaka itanu twubatse kandi muri iyo myaka yose twarawuhimbaza akawunyifuriza nanjye nkawumwifuriza haba ku telefone haba muri mesaje kubera ndamukunda kandi nawe nyine arankunda uyu munsi iyo ugeze ndashobora kubaho nk'agashugwe iyo n'akaronse hanyuma tugasohoka tukicara mu kabari tukaryoherwa uwo munsi mukuru wa sevalante nta n'uwo twibuka no guhimbaza kuko ngira bivana n'imyaka kuko abajene niba usanga uwo munsi umenga bashushe nyene ukamenga ni umunsi mukuru wabo abakuzi usanga ari bisanzwe nihereye ko no mu babanyi ntavyo mpora mbona ahubwo umenga twebwe nk'uwo twara twibuka kera tukigiza ubugeni wari umunsi mukuru wa mariage kiretse abo bubatse twaganiriye n'umwe mu gwaruka ruhimbaza umunsi mukuru wahariwe abakundana ni umusore w'imyaka iri hagati ya mirongo ibiri na mirongo ibiri n'itatu umukunzi ndamufise turicara ahantu tukayaga umwe wese akavuga ingorane ziba zitaraciye mu nyuma ibyatumye urukundo rutagenda neza mugahana imbabazi mugagira ibintu bishasha ubwibutso udushugwe udukarata tw'urukundo tujya mu turyoshye naho biri uko ababyeyi bo ku mugwa mukuru w'intara ya makamba twaganiriye bafite impungenge ko ihimbazwa ry'uwo munsi mukuru w'abakundana kugwaruka aho bavuga ko bishobora kubaviramwo ubuhumbu benshi bibaza ko birekuriwe na bose nk'uko bavuga ngo ni umunsi mukuru w'abakundana mugabo hari akandi batongera ko kingo n'imiryango ibyo rero ni bimwe dusanga bikwegeye gwagwaruka mu guhurumbira ibibatsitaza bagatuma baja mu ngeso mbi bakora ibyo batarekuriwe ku myaka yabo bigaheza rero ugasanga birabakoze ku buzima bwa misi yose bwabo n'ubuzokurikira bumvise ko ari umunsi mukuru w'abantu bakundana nabo urumva bashaka kuja muri ibyo bintu by'abakuze ariko ugaca usanga bagiye mu bindi bintu by'ubuhumbu kandi ataruhusha barabironkera icyo noruhanura ni ukurindira bagashika mu rugero kuko barashobora no kugwa mu mporera bakaja mu byo batazi icyo nobahanura ni uko burindira umunsi wabo ukazogera nubahanura yuko ahubwo bubanza bagatohoza neza uwo munsi mukuru icyo usigura kubwira nabo bace babona inzira bofata Clovis Nimbona ni umwungere w'ishengero ryitwa urukundo rukristu kubwiwe abakwiye guhimbaza umunsi mukuru w'abakundana nabubatse gusa uravye uwo munsi novuga ko ari umunsi wari witiriwe hagati y'abakundana novuga nti umugabo n'umugore kuko bibiliya ntayitubwira ko umusore n'inkumi baja mu mugambi w'abakundana ariko yatubwiye ngo umugore azoheba se cyangwa na nyina be n'umugabo babe umwe abo babiri rero baba binjiye muri urwo rukundo abo babiri baba banafise uburenganzira imbere y'imana n'ishengero bwo gukora amabanga y'abubatsi abandi iyo babikoza baba bagiye mu caha ariko abawuhimbaza basanzwe bubatse abo novuga ko barabifitiye uburenganzira ariko si uwo munsi gusa wa Saint Valentin baba bakwiye guhimbaza ahubwo baba bakwiye guhimbaza iminsi yose bahawe ata munsi n'umwe bakwiye kudahimbaza urukundo bakundana imakamba fidelite ishatse rya Amerika
ni kuri iyo nkuru y'umunsi w'abakundanye se valante dusorejeho ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba dushimire injeniyeri patrick wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na fatuma arimasi karara wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema na fide niyo ngabo mugire mwese ibihe byiza
program has come to you from the Voice of America, Washington.